Power to the people. Power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people. Power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people. Power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. as there is life, yes, there must be hope. Power to the people. Power to the people. Give power to the people. Power to the people. I say, I say, give power to the people. Power to the people. They are the people for the people. Power they are the people, people for the people are the people with the people. Power to the people. Democratically, they are the people with the people. Power to the people. Economically, they are the people for the people. Power to the people. yẹlẹ gbogbo ẹlẹmọ ti gẹnẹ. okosun lágbẹ̀ lójó gbogbo okosun lágbẹ̀ lójó borí. my people i salute una welcome una to inform me radio this um, thursday morning and this na una program wey una like well well wey we too like well well na im dey make us carry the program come <laughs> investigative table our paper check check program wey we take dey enter headlines and then we go still uh, chook mouth put for the headlines, small small give am small small belle then we go try look under under the fire wetin dey there abi under the smoke to see the fire whether the fire na blue or whether na red or whether na which other colour uh, fire dey get uh, yellow e dey get yellow orange blue red uh eh, -huh. Eh, yeah. we go come look under the fire to see the color wey e be you know say smoke go just cover everywhere with mhm. with information eh but na wetin dey under am na we dey try look at eh. you too as you dey house there so make you dey try dey do your own check check Oh, we no tell una say make una believe us but una know say na truth na we go carry come the truth wey we know <laughs> eh, eh if you know any truth you fit still add am join am too anyway no be only me dey inside studio my name na olayemi make um, my brothers wey dey here make dem still talk before una go think say na one man show no be one man show be dis ooo oh. <laughs> um, yes my people i dey salute everybody this morning my name na adeomo akawo oh. i dey greet all of us as we listen lis live and direct this morning Um, I should don't talk everything finish. I ah, ah, just talk everything finish. Don't finish am already. No be with na na una dey with paper no dey with any paper o. Oh. <laughs> Okay. My own na to dey moderate so no eh. talk say I talk finish na salutation na I just do. My people i lie this man wan put words for my mouth this <laughs> morning but na check under the under the smoke wey e dey raise so whether na true e dey talk. <laughs> my name na adeoma akawa i dey greet everybody this morning na well done o. Oh. <laughs> my people i greet my good morning i be isaac merilaton arkinson merry christmas. Mm -hmm. okay. All right, so which papers dey for our table today so na which papers papers dey okay uh, from this angle we get the vanguard newspaper the nation and uh, others dey uh, punch dey table as well um, this side of the table punch this side of the table this side of the table <laughs> okay <laughs> i get i get i get i uh-huh. understand so well the the very big one when the the big banner ebibeagu hmm southeast gov governors vow to resist ipob they say they say bandits they commit crime under guise of esn that is Insta security network investigate ebonyi killings senate they urge uh, AG and uh, IG. Uh, security agencies Senate, they urge all these ones may they go investigate Ebonyi killings. Join forces to secure Igbo land. Ohaneze the task ESN. You know uh, the issue of Ebubiagu. First of all, the meaning, uh, the glory of a leopard. okay na be the meaning why okay go na na leopard that uh, is not uh, like na tiger no leopard uh, uh, why uh, amotekun simply mean leopard so now this one ebibiago come in the glory, glory of, of uh, leopard. leopard. so all of them now finally don't discover say they need to let the leopard stay in the forest so that the cheetah go return back to street. <laughs> uh, and then this period now that they try to um, they talk about this matter. You see, after so much division on the security issue, right now now they tell the Eastern Security Network when some of them they accuse say they be people they hide under them, they commit crime and whatever dey mm. tell them finally now the same groups they tell dem make dem join hand with ebubeagu okay to fit meet uh, the security challenges in the for, in the, in the east. east. But the, the that but now the truth be that now I say united we stand divided we fall. Yeah. So that now. Finally, the team now don dey done on them say mm. there is a need for a collabo job. Mm. You know, one person say uh, for for one of the dailies, uh, one newspaper, uh, um, not editorial, one caption, one person for Lagos State talks say East never get ready for presidency. Yes. In relationship to this thing, now this issue of division, when right. we get for East, mm. they are too divided. No one voice. Before, if an average Igbo man, they talk to him now, you know, mm. he want peace. He want things to work out. but the complexity people dey lead them now na they dey divide divide the thing The all those all those the the the so called leaders na the issue not be dem be the problem wey we get not be them be the most wey mm-hmm. they give us out of course for every community for every society dey always get pipo wey dey dey against their pipo na im dey cause the division na the hmm? truth be that selfish interest once you don play am above a communal interest e mm-hmm. dey always become a sellout. okay see now dem say dem get plans mm. to launch ebubago nnamdi kano go start eastern security network the difference between ebubago and esn na ideology okay if dem fit incorporate di ideology okay let's agree this one na about the people here people here eh everybody fit no subscribe to esm because of the, the plan the wey origin. the origin say okay maybe at the long run when uh, uh, uh, uh, uh say ipob come happen na this na this security apparatus mm. and dem come dey run the country if um, biafra come happen okay. but now we need to secure this place first before we go even dey plan say we wan succeed mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. make we use yoruba go take secure our place as amotekun dey do make we secure our place make we get peace and tranquil na the argument una una incorporate whatever it is na the long long and short of the story na im dey look for. Mm. na the main issue you just talk so no time when they think say even the very biagu yes if you keep them away from others they no fit succeed No why They no fit dey everywhere to get all necessary information Oh yeah. na where nigeria police policing for first get issue Issue. na this issue of na we be the superior group yes they don get plans for indigenization yes now e they get a problem with eh, nscdc until god come finally let them scale through dem <laughs> no come gree make dem even use gun gun <laughs> finally they come give them some long long stick go dem contact them say make dem guide pipeline The matter come move on Oh, now that issue still worry eh, eh, peace corps mm. mm. otherwise when you put all of them together to say the three the four the five and all of them, have uh, they all have wetin we dey call sufficient security sufficient security because the population right now you know if it the present security no fit meet up with the present challenges of the population Two 200 mm. and then so when you pull all of these together they suppose get a network of passing information to each other e get some when criminals no go kill because they feel say they no carry ammunition one meanwhile dem dey very equipped with information they only need to pass am to police officers wen go fit go there go do the raiding and at the end of the whole thing the matter go come get a solution that time the glory come to who to government Government. if na so you suppose if if they had allowed it now na that same division of nigeria police mentality na run enter the east the east mm. so but i just thank god say that even dey tell each other now say make dem collaborate mm. because mm. you will not have east without a without a good security uh, uh, let me say without the place being secured yeah no east so if ebibiagu get up in the morning the day one state they dey operate from this angle and then esn eh, e come get say well eh, for ebonyi we don get information say by afternoon see wetin go take place hmm. these other ones fit deploy their own men to that environment just imagine the kind killing wey dey go on for ebonyi state hmm. ever since the decamping of the king of the i mean of the governor e don turn the entire state to become a war zone e come be like say make mistake say him take join another political party so you you just imagine Maybe be apc go join eh, eh, eh, not be that one we dey talk now so but we thank god say they don their eye don dey open now maybe the scale don dey fall small small comot we pray say make They should not allow. they should not allow any foreign hands uh, to put to toast any any any salt into their soup <laughs> because the moment. wetin you dey wetin you dey whisper no kaka come out if you know say no be wetin the omo suppose <laughs> hear. <laughs> as other uh, uh, foreigners they invest in one of them. Uh, wait you see uh, eh, na im make am we dey talk about the issue of wetin be the agenda wetin be the source of the origin of all these things mm. if ebibiya go finally come from the governors along the line most of them even the financing of this ebubiago they're not going to tell you where the money they come from They come because even a lot of our governors the extra cash when they enter their hand they no dey greeted the state how they the thing dey ah, come they come they even dey them even dey worse pass nnamdi nnamdi kanu yes <laughs> no ah let us be very sincere being dey somewhere dey harvest dey feed itself the only difference be say you no dey construct road <laughs> na it just be the matter so that is just the thing and they no vote for am na it just be the difference you place something one of on our platform say the difference between political thief and and the normal robber for street. I no wan no I uh, no send you message no I just say that for your consumption yeah na for your consumption but when you see I'm not just be the difference between them, the Kanu and state governors <laughs> uh, so a good money go still come the way the others they come <laughs> Now you talk about us more. mayhem for inside Gombe as Boko Haram don wreak havoc for Borno hmm. mayhem from Gombe, as, I mean in Gombe, as Boko Haram mm. uh, don wreak havoc for it's inside Borno. Yeah, they say the matter now they don't dey recapture Borno State again. Mm, mm. Yes, from since yesterday, if you dey check the follow up, the one when even beat me hollow. Okay, I speak English. The one when really put hole for my chest. <laughs> the matter. i no see any blood. no as okay. i dey talk to you sir the bleed for inside. <laughs> okay inside internal bleed. Okay. nigeria army move carry three hundred and eighty million naira. in cash. in cash. three hundred and eighty million naira. yes say they dey go in a society wey we dey talk say na cashless cashless society. society move say they dey go benue say dem i no know wetin dem wan use 380 million do for dat side they say bandit attack dem finish di whole soldiers and 380 million if you take note if you na im be those soldiers wey dem dey bury uh, three days ago they were doing a burial and people started crying very badly you see i don understand something is going on when we no gree tell ourselves and then the defence the defence headquarters, dey talk say there was no mole So nobody give out information. Why will defense headquarters be quick to jump to without, investigation. without investigation? Which means the very person will make that statement. Mm. be be the no. Because when you look at the same issue now, now they affect Borno and it don enter Gobe. Oga Azomo, you dey talk say dem carry three hundred and eighty million naira in cash. No be president move Defence headquarters go north. yes. carry am go there so that they go dey close to insurgency. and dem know how to take care of their matter. to tackle am. but they they only of a truth Defence headquarters go borno. when they move that thing move the office of di. na in paper. it was on document because na only one week burutai stay there the former chief of army staff na one week he stay there as they return e return back to abuja throughout a period Now abuja is stay so the question now is even this man office now na the new office when the new chief of army staff now office when they come out for one person for comot now he enter hmm. we only talk see you remember when you remember one time we dey discuss say when has presidential order turned to become wetin the go fit dey flout every day hmm if the president say no interstate travel and yet people dey travel who come be the person when he talk say make people go northeast go sit down with head office. the truth is just that madam as i take see this matter wey oga ademo break come out in agreement in the mayhem situation mm. that movement of the cash na to settle boko haram mm. it's just that they no know they just made them made them escort the money. Mm. so now the people they come give the information to them say people wey oh, wey get the money uh, wey dey plan to give the money to, to yes. get the information uh, yes. so now they just kukuma go go collect the yes. money before they hand am they collected the money because that was the plan from kill, the very beginning kill people yes collected the money you wan but uh, uh, military get account e get the thing dey transfer cash. they get they collected the money not just the money including the ammunitions wey follow the lives and the lives wasted people people children father. Mm. Yeah, and yeah. now they they talk say uh, say make retired officers come join make dem come join army no, to fight insurgency. and dis na the same people wey you dey do screening for all this while you no pay them? their mm. gratuity mm. you no pay dem their pension. they don dey short of people dey people dey people dey zap. you know the last uh, uh, recruitment wey dem do nobody pick from now. nobody dey come dey carry people dey say they don rehabilitate. they mm. don they don uh, how do they use that english that term? de. De-terrorize? no you get it that they call am um, <laughs> decriminalize or you get am was it decriminalization of they just use english they say they don return them back but no, they forgotten that a report came out say one of the people when they say they don get back from yes, boko haram yes they don decriminalize don put am back into the into system the society. it was the first it was the person wey leak information they come go back to brazil again wey finish the whole soldiers when they go on that very tree on that mission. Mm. So a lot of issues there. Nigeria government is failing on security. Oga, Nigeria government is not failing. <laughs> they are on top of the situation of failure. okay, okay. Thank you very much. Okay. All right. Uh, Bo- Boa Refinery. Boa Refinery set for groundbreaking this year. Yes, uh, I see this new story. That one. Yeah, da da. A new, a new uh, chief that come. Da da. Oga Adeomo, <laughs> as they don start the groundbreaking, they don bring French. Ah, specialist. wait na every day here you go see uh, french french minister wishing boa group na him be the start the ground breaking that be that because the former day don break ground don enter for refinery dem visit access bank dey do a lot of certificate certificate handover so the one leave down for for petroleum no ask me who i only leave one one idiokpa uh, one idiokpa <laughs> uh. make e dey for petroleum then this one go come take care of uh, confectionaries and everything else. Oh, okay. Go reach. Uh, well, I don't forget, say, don't register refinery for sugar for Port Harcourt. Oh. Okay. The same person. Oh. And when I check, uh, as I do my small check, I discover, say, on the, the license when they day operational, they say 27 never expire. Out of the 27, why Boa, can now they now? among the 27 whenever I expire. The remaining ones, I don't know who get them. Oh. What are now Boa? What are now uh, Python? uh, which why be so that now when when this idiokpa and this uh, uh, uh, uh, idiokpara why be so that twelve when twelve dey get quarrel why come be say na the period of dangote and whatever na now dem come dey do. ìjọ pọ̀ dem bi na ọ̀gbọ́n Any ebi kọ́ ẹni to máa gòtò nàìjíríà. senior man senior man ìjọ pọ̀ na senior man this senior man and this senior man why this na now wey dey dey get gbege Then dey wan do ground breaking. Eh, na mm-hmm. e good. nigeria nigeria na to eh. promote the next person to the next level. yes the next level na to crown the next uh, okay una <laughs> dey make una shine una <laughs> eye o oh, things dey happen as so make una look under the fire more una no dey look the smoke again. twenty twenty one utme uh, they say email no dey email address no yeah, longer required o as point of registration na jab registrar dey talk this one e say people dey use am um, dey hijack uh, this thing and e dey dey use dey dey use that thing take dey defraud jamb. jamb. so um, mm, so dem no go ask you how dem no go defraud jamb. the stress wey dis children dey go through because me i get one pikin wey go go through dis eh, this jam wahala the money wey she don spend to take the time i drop her for mm, registration center for morning till four o'clock meanwhile that pikin no chop throughout dey there we get issues with the eh? issue of us going digital hmm. when we never when we, we never, never reach no come on oga adeomo no be say we no fit do am no ma no be say we no fit do am o i dey always talk am say to na deliberate na deliberate attempt na deliberate to frustrate education yes na i just dey see with this this one you need to do restriction on the number on the portal of how many should log in on a daily basis so that it could reduce the number of people who were successfully registered and then reduce the number of people that will write the exam and by failure reduce the number of people that will go for post UME, and by <laughs> failure reduce the number of, now that screening uh, from onset that, that will, that will, be, that will go to university eh? it's a deliberate attempt to. Oh because if you look at see the internet is so wide that we three and four days yes internet is very wide to accommodate everybody at the same time. Oh. if even dey so hard do am zona, zona registration so okay. zone by zone. okay why you okay is then na only must it be. must it be seen at one particular. why we no just make the center i mean the the internet was okay uh, south south six states every three states register monday and tuesday register monday and tuesday. Uh -huh on Wednesday, see how many states we should do. Thursday. By the time they do this thing, before you know it, they, everybody go there register finish. because you know, say since you not be your time, mm. you hmm. can't log in from that state to no, to enter no. the portal. Na so e be they they just dey do the thing like say the brain no just come dey there. and the centers anyway, make money na, so the centers are make anyway, money. yes somebody, yes ma somebody don talk say when they don reach that position they no dey too think well well again because time no dey to think. the truth is they dey run the country like say people just people na. this one this one this one pain o uh, those wey dey go church dey say the gunmen don kill one pastor come shoot him wife for inside enugu state yeah. the matter pain person o. No? Mm-hmm. Um, This thing, well, honest, honestly, eh, there's something we say zone by zone, eh, mm. region by region. Get what they're supposed to They do. You know, see, yesterday one would do inform me. We prefer certain certain solution as Madame, give us mandate. Yeah. Come put uh, eh, otakara for our yash. <laughs> Let's make we dey you know say if you down for water car you know how your brain dey reset i no know okay uh, and i sure say our people no know eh no eh, eh. this one this man need to confess <laughs> you get confession to do akara wey dey come from oil you know wetin oil dey do now <laughs> i no know <laughs> one man sing you say i tire o akara no fit don for fire o since yesterday you just dey close to akara wetin you talk true talk true akara makes it no be akara dey say talk things before eh use cap take cover come come bololo akpan come come mm. madam we prefer solution community by community mm. community by community even if we no get amotekun we no get bubago we no get uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, manogolic secret. Mm, all, yeah. all yes. if every community dey responsible all these killings no go happen. and cautious. oga mike talk am another na him talk about na you eh, talk am na him talk am eh, come talk am say he say at least everyone dey go know who dey stay for where each person we go we go make sure say for this community eh for this lagbaja village now hmm. <laughs> eh, lagbaja <laughs> for this lagbaja village now lagbaja no come <laughs> so okay for this elomi village we go check we go know all the names every you go know neighbors we go dey get interaction weekly weekly weekly weekly so all of us don know each other mm. if any new person come every eye go open person just enter go kpai pastor kpai him wife mm. community no know eh, the reason the reason where the matter dey go this level be say we no longer be brothers keepers mm. anymore na brother player we come be you know why everybody don start this lifestyle of e no concern me let be brother player ah. yes dey play each other so not concern me not concern me na we dey do with security matter since wey come na so concern everybody so wey be say even the politicians sef they are not safe uh-uh. the very vulnerable will not dey safe if but the politicians in fact na dem even the vulnerable dey safe pass politicians and e dey play say dem wan bring mercenaries from uh, uh, uh, Igbedocha. Ah. Mm. I mean, I couldn't speak Igbo today. Oh. Ah. From Igbedocha, ah, come here. See, eh, let us be very sincere. To protect them. See, I tell you one funny secret? For some villages, if they see strange face in a very rural area, they'll call, Okay, where you they go? Who you they find? What thing bring you come this area? Mm-hmm. What do you carry? na im dey take detect say somebody carry gun enter village recently for somewhere which means that village that dey practice man no go name man no wan name am make eh, because eye go come too open for the area mm. but any day when you carry gun go there dem fit still catch you the same way dem catch the person and if for that place once you be stranger you carry gun nobody for the community talk say na him send you say go help me buy am come the person no dey go out With the gun, they no and then they dey reach then they call police You know they reach where they go police no dey know whether if fit come at all na there be the end of discussion yes start as everybody go dey protected yes na there be the end of discussion so the thing come make them now come on their own people just dey come in thinking say they wan stockpile ammunition ahead of crime mm. wey they wan commit mm. the thing come become say they dey help to empower the people because as soon as they grab the person the person that will give am shovel to take do im own arrangement mm. when e don do am finish e go enter there e go still close itself the arrangement eh. wey i get with uh, <laughs> dem no talk so bega, bega, bega, go out, say e go cut e eh, eh, close go say im close for am <laughs> then they they go come collect the things wey you carry go keep for where they go fit see am use in case na investment so na investment so you just dey do empowerment without knowing now we need to learn how to be our own brothers keepers this idea of saying no consign me na people take dey do robbery for daytime They go still walk away o no be say we no fit catch dem o oh. ordinarily let's assume i remember one community when efcc go arrest somebody they came all the way from lagos with police mobile police they came they come reach there as i just dey raid the guy the ones wey come with motorcycle dey go lock the whole road for this side the ones wey come with motor lock the whole road for this side efcc no see where dem wan drive pass. they say you start to dey kill all of us. oga who petition this guy say na him thief money you say na fraudster you don trace am from whatever na your cousin money you collect from outside nigeria at the end i no talk say if they tell am say you go start to dey kill all of us see we not i no talk say e dey right to do yahoo but those boys took a decision and today the man no dey efcc net o they tell am say you no dey go anywhere o oh, you and your gun na just be like say una dey you carry waterproof hmm. at the end of the matter when the even the truck of mobile police discover say they go soon the for zone five the soldier the police wey follow dem go they burst their head come back to benin okay mm. i i notice na the one wey i know na im dey talk Wait, about it dem burst their head at the end of the matter with stones the people come run go palace na the king come escort them without arrest out of the community just to make sure say they go fit even go at all Come out. till as i dey talk to you so dem no return and dem no even plan of making any other secret arrest mm. so wetin make me dey talk am if you be your brother's keeper when you dey see robbery case and the person na here go run pass there is a way to block to make sure say the person no go so people just come broad daylight just shoot person to death e don walk away everybody dey feel say and most of the gun wey dem dey use my brother make you just take note in most cases dem first shoot three na twelve rounds e dey be like the one wey dey with all our security whatever wey we dey see now for the state mm. eh, power med project wey dey do <laughs> when you look am twelve rounds e go shoot three to make sure say uh, him go scare people make them no quick then the guy go first surrender himself e go shoot two five don go from twelve He remain seven when e dey comot all of them go come combine dey shoot you go come discover say at the end of the matter na only one bullet come remain for inside that thing wey dem take escape one round na only one round come remain now by the time you block everywhere i tell you say you go fit capture these people and know who even send them That's true. Now, what you talk so? Oga, the one you did tell the story, I think it's not the one we happened for Ogara. I need to talk. Okay, no, this one. I know this one and that. Okay. This one, uh, <laughs> and if I don't worry, I go. I'll name her later. Not be. I don't name her for a <laughs> All right. So yeah. Oh, go like. Na, 60 na billion this one i see They come from the vanguard o 60 billion naira printed for march allocation obaseki lied Gagan. federal government okay still in line with this one na mm. wetin federal government talk okay <laughs> take take dis information make you add am join am dis na oh. wetin di eh, governor wetin be today's date today na 15 fifteenth. okay na today na eh, that statement come out <laughs> okay this one dey come from eh, this thing e say our advice is is that we should stop playing the ostrich why we do not want to join issues <laughs> with the Federal Ministry of Finance. We believe it is our, our duty. It is our duty to offer useful advice to the benefits of the country. This one they come from <laughs> We the governor. We join issue. So the Minister of Finance, Budget and National Planning, Mrs. Zenab. Ahmed should rally Nigerians to stem the <laughs> the obvious physical slide facing our country. Rather than play the ostrich, we urge the government to to take urgent steps to end the current uh, <laughs> the current mortality um, rascally so as to prevent the prevailing economic challenges from this degenerating further. Well, this one they come from Godwin Obaseki, Edo State, uh, Edo State governor, the governor so, Edo State. So the man April, is standing ground. April they stand 2021. Uh-huh. April 16. April 15. 15. Today. today. dis na eh, di eh, statement him dey try to reply this statement say mm. sixty billion naira when they say i oh, they say obaseki lie federal government but him don reply so wetin him mean na be say as dem owe him block of siwayo industry, don still owe dia block of siwayo <laughs> where the matter dey again So okorocha don spend second night at efcc He speak on alleged seven point nine billion naira cash. so London. so na crime now to disagree with the federal government. For, uh, how the mighty are falling. Uh, uh, but madam eh? so na crime now to disagree with federal government. I, I don't uh, know. and to disagree with the supreme court eh, eh, ordained governor. okay. i know yes him get him get uh, storm for him teacup i understand mm. but so to disagree with federal government and then disagree with the style of leadership or the consequences wey e take bring a eh, supreme court governor hope uzodinma so na crime now the efcc no e go solve am make we dey do am but more draw me no, i draw no, you. but but wetin the efcc dey do na na the money when e, when when im dey for eh, government eh, seven point nine billion okay the money wey dey there eh, see sir isaac mary me and you no dey for that state when the matter as long anybody wey dey against we we the people make dem dey play di game see make i first of all my first of all look you or uh, may i tell you this plain truth you see i and nothing but the truth yeah nothing but the truth <laughs> see a lot of investigation outside media issues discussions they grant as as i speak to you i no wan use the word authoritatively but i fit tell you from facts when they when they hand say the present imo state governor no dey on the platform of the federal government i wan tell you why you see from all the states on the present APC platform, the way the National Working Committee they go is in favor of the present presidency arrangement. When it be Malami, the chief of staff, and boss Mustafa. The the present APC na them in the favor. They are the ones in charge of it. Gandoje no did that group. <laughs> this man don enter politics. yes a lot of i dey i need to name them quickly <laughs> we fall down to the point of imo state no even dey their list e no dey let me just plainly voice it imo state na tinubu mm. yes imo state na tinubu and for that reason the matter don come split to the point say federal government don hands off for imo you are your own because right from time the guy no be their student those wey really play the job then mm. there be no one if to say they see am quickly They for stop am They no see am quickly na dem mm. quick but as with the present analysis the guy no dey on the record of if federal government dey send am message before i bin get am for mind say yes i don dey use dis guy against dis man um, but as the present situation is the mm. guy dey dig exactly their former quarrel Ooh. when e take bring im own in-law to contest election when be dey make am dey deny dis guy of im winning dis uh, thing i we dey talk say no more separation of powers you understand how dey try talk no more separation so na just uh, politics na we just dey play now and uh, the wetin e get personal vendetta personal vendetta good so as the issue is they discover say the guy Okoro trying to make mistake how he make mistake when he was leaving government house he get some things wey e for no touch mm. you no go fit dey comot for government house down to ac when dey wall you remove am that na greed na so the way he vandalized the place gave room for this guy to even go beyond to, to probe, probe beyond, beyond wetin he dey expect because he use anger do a lot of movement and that anger when he take do am e come look am say this guy come come back say uh, we no fit uh, yeah kind of worms for him na him really plant wetin dey happen to ramo let's be very sincere because at at the present arrangement of apc this guy no dey the group wey dem dey use okay. yeah na na na there uh, no na there no i just say make i <laughs> quickly e just be like the prayer wey wey na na take up eh. cup of tea abi yeah yeah i be that one e get like the call wey akeredolu and im former deputy get now <laughs> say the guy comot make we leave abeg make we enter <laughs> <laughs> newspaper so that our people go know wetin dey happen for our hmm. country o my people una still dey lis ten to eh, una check check program wey we dey do check check for newspapers investigative table All right, make we enter the the nation newspaper nation newspaper. Yeah. nation newspaper. Again, where I put my finger. <laughs> Make you no go lost. <laughs> Make I no go lost. Because eh, they eh, get some important things I want to for the for nation newspaper. Mm. I was screaming headline here. Say governor, ah! governor. <laughs> say governor. Say there is plot. There is, say plot day to incite violence for inside southeast. Who they talk this one? Senators don't tell federal government save region. Then um, Ebubago deployed in flashpoints. Mm. Yeah. Umahi says criminals they use Eastern Security Network as cover. Who talks so? Umahi. Now Umahi. Umahi. Governor Umahi. Yeah. Mm. Now Governor Umahi. And and why they make that kind statement? They made that statement because of the disagreement we did between um, uh, between IPOB. They uh, want to run in own system, saying they run government inside government i mean inside state they run their own government inside state and then themselves and also if you look at from the two ends the governors get things to protect yes sir allocations deal oh. security votes day hmm. the um uh, um the what in the, the the palace enjoyment with them they enjoy palatial enjoyment what they enjoy hmm. from the from the state from the government to come break them suddenly they come make them irrelevant Now you just wait till they happen Now now now now, egotistic war Now i believe see they happen between mm-hmm. uh, um, um, ipob and the state governors because agreement no day. so you come with them, they're irrelevant politically by the time you they push your um, your your uh, your views say you want become you want to run a, a, a, um, a unilateral government. So now say just a run. And also, problem when I get with they say, you can't be running a government inside government. Eh, mm, yeah, yeah. I, I, there, there is, there is a way. Yes. Government. Yeah, yeah running a parallel government. Again, within I will look at. Um, sometimes I study the pattern when Israel and US they, they operate. I discover say if they discover say you are very good in cyber crime. Yes they will channel that your talent into helping it to fight their enemies. Their enemies. That's true. So waiting like, waiting we know they do for here. We know they ever see the good in the wrong things people do. Mm. So mm. to harness the Yeah, what we need do now for us to now knowledge. okay, you mean you get this kind of boldness. Mm. You mean you could stand against things like this. Like this. That means we fit we fit create waiting go fit help this zone. Mm through these same people. Mm. All we need do is to put them on the table. Not to continue to join people to name them. Mm-hmm, mm-hmm. You put them on the table, have a discussion. Bros, you guys, you are good. Now our children we, are big. Yeah, we don't see. But we don't see say we don't see say something dey here but let us rechannel it to the proper angle when the thing suppose go no be the angle wey we dey take am so. Um, for the good for the good of the general people hmm. according to una una say na e be indigenous people abi mm-hmm. that indigenous people make we save the very indigene. Hmm, abi. Hmm. as we dey talk about the indigenous people of nigeria so let's save the indigens of this place now what do we do this is what we wish that we should all do together look by now therefore don neutralize nnamdi kanu i'm telling you this is or he go join them. or he get he get no option than to join them. if he con refuse we con know say him get get ulterior motives but hmm. because the leadership of the zone dey feel say we go get federal might federal allocation position and whatever they come begin dey join them, dey give them names They always have difficulty yes now hmm. why because this boy they say he who fall fear no i mean fear no i mean he who is hmm. down fear no fall i don already be mortis bottle you go think say if i fall i go break <laughs> no i no get go take break o oh. i no dey break because i don already near ground but if dem come carry you like this smash you head eh, you come scatter for you to carry me eh. the man wey dey carry me go need to fear e ear <laughs> because you go buy the i fit cut am from my dinner na barbecue. dinner na barbecue <laughs> so these guys are already aware i oh, i have no money nothing so um, is that not the same method the Boko Haram are using to recruit people in the east in the northeast? People wanna mm. get nothing to lose. It's people that have nothing to lose that are recruited because even if he die, no get wetin wetin dey miss. Mm. At least that, uh, uh, uh, some veggies. So uh, what after all twelve veggies are waiting for yes, you. Sir, for grooving na twelve eh. abi na i think say na twenty something. no na twelve eh, eh, twelve oh, virgins i no fit remember i can no well the thing is this man what i saw there wetin me look where they miss it from the onset when ipob came up masop came up the governors then missed it because they played politics. Mm. they were looking for how to always get federal allocation and compensation. oga ademo wetin be dey surprise sometimes to say where all this aid wey dem dey get all the special advisers dem dey advise dem. No, because see, eh, mm. any governor don't want to listen to special advisor. Mm. But if the special advisor get, get skills. The real special advisor when governor they listen to now the one when they outside the state. You know they listen to the special advisor when put for wait, office wait, put because for he's at the mercy of the governor. Mm. Uh, mm. and they dude. tell you plain truth. Go see no governor dey give you appointment because of say they think say you get the you, brain you, to you, take. you get am. the moment you go contrary say ganduje when the when the aide criticise mm -hmm. where where the guy today he say he say bad bad to nigeria bad bad nigeria put the guy for kula when the guy comot from kula he say bad bad nigeria why because he now think differently from he saw the situation the people now matter to him more, more than than the, the, than, the, the, position. the, position. and so he had to speak and he was somewhere else now wetin these governors needed to do even the present ones are making the same mistake now for them to quickly call all of these groups to me o oh, creating a Bobiagu, you would have been able to cover the whole of that group to a Bobiagu. Exactly. ESN, you are even you, you just leverage on the man, knowing that okay, you mean this guy get talent to take pick people, and we have all these people around. Mm. We leverage on it. Why are we having network leveraging? Mm. Use man evil to create good around your system, and before you know it, the entire the entire region is secure, is safe, because these people go fit enter any forest to do anything they want to do without any office police officer being having such mind to go that so far. So the indigenous people dem be. Mm. Na indigenous people dem be and they are all everywhere they know their terrains they know better what to do to keep their people safe. Sure. If you are able to channel it and then the governors in the five states bring in income to soke on monthly basis see wetin you wan dey do i tell you dem no go ever lis ten to nnamdi kanu. okay abeg give the same advice to our state na edo state. see uh, the state here. <laughs> mm the state here the luck wey we don even get now you see the state where we dey when this the okay the state where i for come eh. when dem dey call edo because right now i no dey edo again i don comot for edo <laughs> the time wey i dey edo hmm. i don see a lot of things first of all we get luck say no group dey around dey run parallel government yet na yet you talk. Oh. yet no i use the word yet not because people no dey run parallel government people dey run parallel government by raising money for themselves to start their businesses for themselves and fetch for themselves fed for themselves and do and even give current to themselves but because that is already a parallel government hmm. however no complete group dey talk say on violent ground whether you like it or not government will dey here apart from sometimes when dem themselves na dem dey cause the issue of court clash mm-hmm. so wetin we need do na for us to fetch out people who have the boldness and have the security at heart you must have the passion for of the people at heart you must first seek no be say you just collect your friend as i just see this man and say hey bros position dey come take eh, am no there are people that have the passion for security those people who if you train them you give them a little empowerment i tell you dey go extra mile doing things You eh, see make i know how is confess dey secured above every other part of edo state mm, mm, mm. led to it man no go reveal the secret before dem fit copy the same system yes but when you look at that area between ewu hill as soon as you are passing agbede till you get to aviele it was a dead zone but e got to a point where the the the the, the kings said we get people we get wetin we go fit do for these boys and they go stop this nonsense on this road. Mm. and by the grace of god go and find out that that was even the first time you were hearing any time they catch am robber they say people rob they kill them mm. you go see id card on their pocket the id card was always reading fulani herdsmen but the people didn't take note so the the zone then quickly took note of this matter and they were going from forest to forest i remember in 2014 2013 2014 when the commissioner then of edo state came to edo state house of assembly then he come dey shout say e go inside forest go check people wey dey inside camp e see brand new ak-47 as at that time say even the children were all holding ak-47 police wey follow am go come dey fear dem no fit raise their own up because na cellophane ak-47 from russia not be the one wey they wey they dey do now for for eh, eh, for our backyard so wetin i dey try let us know the zone then went into the forest and flush out all this nonsense that is why you fit travel on that road by 1am no armed robbery again they all relocated relocated to where? they relocated to a place that was not interested hmm. and today kidnapping is around the whole the whole of the whole there Mm. So, my people, we, we have a way to make the wrongdoers become even better human beings if we know how to tap the current. Okay. Mm, all right. Uh, well, we can talk for here. Say no compensation for victims of police brutality for inside River State. I don't know what your guy they think of, oh, but we don't talk down. It, He he he. it, it, it try set fire on, on, on, on rivers. You don't go donate five hundred million naira to state wey no belong to you because of uh, political ambition and then now you come down dey tell people say you no go fit uh, compensation no dey on people when police brutalize i dey talk to somebody even when your own panel yes recommended compensation you say no compensation if the people now choose to fight police back nko say since no compensation as dem kill my brother me go kill i go kill one back you know wetin be the issue you are the one setting fire there are statements governors should not make in public madam speaker you know wetin be di issue wisdom of uh, words yes words you know wetin be the issue for here people no know when they dey that position as governors you go be like you go be like demigod you know sincerely o na so e dey be oh. because you dey control security you dey control money and once you know get you know they trained with money you know they train with power you know they trained with women your life don't go Now go that person life be you know they trained on issues of women you know get trained trained for issues of power and you know they train for issues of money um, that person life don't go Now what do we see among these governors You can't make this statement yes, because tomorrow you'll be ordinary citizen. You could be ordinary citizen. No matter how much security they give you today, you'll get children. They'll, they'll, they'll go carry, travel. They'll come out now. They will carry their children, relocate everybody, come mm. out, leave, leave the country for for us the, indi the indigenous uh, people of nigeria you, you maybe mm. okay be like say na sorry say uh, sorry i beg i beg you for uh, as i break you mm. your waist make i make i just quickly give one st small story people no dey realize say dem dey beat dead body. <laughs> say dem dey beat dead body. yes o oh. say one day somebody go tap go fetch water you know say before na public tap everybody dey fetch. Mm. the only one wey dey around this young man this this lady come there come fetch water na him the guy just feel say because na him be the oduga for the environment na him panabit this guy to to a point when e be say everybody come dey look like say ah wetin but because na him be the the terror for the area that period nobody fit do am anything. only go big chest. yes and e dey government then everybody come mellow the day when e die dem no know say this lady the thing still dey mind e come dey cry hey abeg mona let me see cups mona let me see cups. <laughs> as ah, he come enter the place he come dey ah, for lying state hmm. see people plenty everywhere the lady write the date the time the color of shirt and how he appear He put everything in writing keep am that day when the man die na him hold am e carry am go there when e reach the place na he e come tell them. say abeg him wan see this man o oh. they were very close because everybody had forgotten but she never forgot mm. as they just reach there now you look the man say oh so you mm. don die na so you reach na so na here you run reach na he hold the ear na he bite the ear throwaway comot for him body fine the man no know whether they come bite am but it was a message sent people go how you go dey bite dead body remember say the whole crowd mm. don dey now mm. and he hmm. don be big man and all the big men were there from office as a government to whatever e bite the ear cut and comot. this na true life story. yes e drop am for ground na im the children say dem wan beat am he say nobody should touch him o oh. if you beat me it means you have continued with what your father did and it means my own children will come after you even when you die. Mm. so you better allow me finish it now make my children no go come after all the children. he said this man beat me for where we dey fetch water that day was the day i lost dis teeth He show them. na the e say na dis man make me lose the teeth He say that was one He naked me He say but i choose not to naked him here because it will be a shame for dis man's nakedness i wan wan commit that. thing but i for me to forgive this man make e fit reach where e dey go i need to injure him the way he do me now he bring out the paper the date the time the shirt he wore and everything. And the wife now confessed that he was aware of the incident. He said, So I came to pay back. Now he drop her for his chest. He said, You can go to wherever you are going now. With all the aids when they around, nobody could stop that that's in that day. He came tactically and bite off the ear of the man from the ca- inside the casket. What's not they try talk? See, except people people no one know say a payback day they come. You can never be secure forever. Mm. Uh, uh, uh, not be say i dey instigate people. no no no but but there is a need for us to start realizing that our life is not go to be secure with the hands of even the security man wey you dey look one day fit pay you back. wetin madam no vex ma i know say get you wan talk eh wetin i dey oga dey wan talk some of us wey dey understand how things dey work um, reincarnation dey we don dey believe that person wey that thing happen to so e go still come back i know say many of una una say una dey do churchanity. i no go believe me na pastor ma talk am for i be pastor so since una dey read bible dey bent uh, i know wetin i don see for bible all of us for here we know scriptures uh-huh. reincarnation dey that person person go come back o oh. that thing wey e do so e go come back with that mark o oh. yes oga dem no be lie o i oh. no understand wetin you dey talk they go come they go born pikin one day wey no go get ear o yes that payment go dey yes <laughs> because they cut off a ear before you enter ground He go pay na make people dey understand you can't be a governor dey make this statement you no be governor man be careful na man even if you get jazz wey be say the bullet no dey enter. your present day security architecture uh, no be forever na for a while no na for a while the question be say somebody don fit lead that state before you Hmm. na you be the first governor of the state who dey hear who dey hear dis eh, man again odili eh, eh, peter odili abeg give us more i don't want to talk this one again corruption matter you don't first talk corruption matter governor but make i just talk this one federal government obasanjo's claim obakisiri claim on revenue debt is sad and untrue kanu tackles wazurike she see him now hmm. wazurike kanu was a 2ic to Wazirike for Masob. But he was more vocal. Wazirike, they give him gigs, they give him opportunity, make it the out information for Masob. Now, Naingo go break out. He break out from IPOB. Look, when they see the kind of persons who they, would they entrust our people, our lives to. They come from IPOB. Now, wazirike wey be say in the call for peaceful resolution yes we want biafra but see wetin una fit do to avoid any fallout so that the eastern people go they secured settled and we no go bother. we are protecting the integrity the territorial integrity of the eastern people was uh, another kind of con dey fight am you know what you call him? he say he is demon possessed <laughs> person wey reach born am okay o well i say cult suspect don shoot bayelsa varsity student to death hmm. jam they don arrest am sir don talk that jam that jam story and e eh, be get dis story wey i say i for just like make i just quickly chip am you know say for imo state eh, fight gbege happen wey be say as they wan share family property the news dey okay, you. okay yeah every day here so yes, you don't dey punch newspaper yes yes when they beat their elder brother to death. they beat am. for and property. yes uh, property wet, wet sharing they say hey. uh, father's wet father's wet sibling beats brother to death at and, peace meeting. and the person wey push am na im younger sister wey police officer. na im push am. na im push the fight na im then how do they call am say you instigate you, you instigate one uh-huh. marshal two and then supervise <laughs> the spying of their brother e dey police net now. Mm. who dey police net now. na the arrest They don arrest the the, the person wey kill the person yes, yes. what that, are the sister no, all of them dey go arrest them but na the police officer yeah. na him be the person because na she do the fight now okay na she dey do the na she dey throw the blow na she dey do the matter mm. so she dey inside police net now. Mm. Eh, for property yes o oh. the person wey get the property he don die he don mm. die they see like that wey for fight yes. for the property the company say send him senior brother message make he follow am go make he follow go ah. Ah, person wey kill go him too or she too go die now abeg no na sharp sharp i wan round off eh, oga dey wan quickly jump in there eh. you know say people don dey open eye dey talk say bua we no too understand how una dey rise suddenly o oh. mm. una could bring french abi And they can say, okay, then get reasons where they take bring choose French firm for the BUA's 200,000 barrel, uh, uh, uh, uh, uh, what do you call them? Uh, uh, barrel per how do they call BP BPD? What did uh, they yeah, two hundred barrel per day. Per day. Yeah. Refinery. Refi- so which kind of refinery? oil refinery. yes and now they don give am license dey among the Valley twenty-seven. okay oga adeomo so hmm. how many how many parts they don they don share nigeria into so far french don eh, eh, get one part Uh, niger don get one part china don get one part Uh, in, in london i mean uh, dubai, dubai dubai get one, one part, one part on, uh-huh, on gold on gold uh, <laughs> which, which again india get one part because that right now india yeah. they say they say uh-huh. asians uh-huh. are taking over our jobs okay. yes taking over our jobs for nigeria who they talk to? nah, indians yes indians they complain indians. say asians no no no nigeria okay. dey complain indians. Uh-huh especially na they say that they take over our jobs for nigeria eh, asians generally but indians na dem dey you know sir, i tell i e get one Yeah, one issue wey i share one time say na we dey even dey cause di problem wey dey make eh, eh, mm-hmm. our billionaires dey bring foreigners come work because of our insincerity we go chop na where i dey work na i dey chop go come kill one man dream because yeah. of Bagbele. Yes. They don't finally sell shop right now. One uh, property owner. Mm. business yes, uh, they eh, won't, they won't, and then they won't buy proper they, they buy shop right they won't buy them. they wan buy am. Mm. okay. States they face cr uh, uh, cash crunch salaries swallow revenue federal sure. government seek more funds Eh, but the, the, <laughs> <laughs> so, uh, that ah. one they come from the punch newspaper this morning. Uh, uh, okay, maybe as uh, sixty billion, billion first day. Next, so next one, the next April uh, uh, seventy. Uh, seventy. They add and join okay. just to meet up with maybe in all shall we don agree. as you just talk this one finish you just eh, waka comot. for for ah, everything for everything we don agree say finally maybe we fit print waka comot you too like trouble you too like trouble. one trillion naira. <laughs> to meet up thirteen trillion naira budget for the year. <laughs> very soon we go dey buy one loaf of bread for how much. <laughs> <laughs> my people make we open our eye shine your eye so that you can see well make we no let anybody match you enter well the country wey we dey na country when everybody suppose dey know how you wan use your own leg waka no let somebody lead you waka na so we just dey so well whether they fight each other on sixty billion naira may no be your concern your concern should be <laughs> how you go fit make your own to get to where you are going na so create your world my name na adeomu akawa dey salute all of una this morning na bye bye. fire fire in our country country <laughs> give me plenty water make i quench the fire. matter dey o. you don turn musician. ah eh everybody eh, dey call me mr lagbajo now. i don tell. We get there, but make i give us this counsel na wetin zimbabwe do wey be say to buy bread you go need about two <laughs> two million zimbabwean dollars to buy one loaf of bread. you no go no no no that's not so, our portion. <laughs> abi jesu yeah, that's not our portion. <laughs> so make una no let her happen eh abi isaac bello to the hockey so we go talk again merry christmas. All right. till next time we go come my name na olayemi and uh, this na investigative table on inform me radio this thursday morning we salute una well well una stay safe take care of yourself be positive laugh plenty drink plenty water chop fruits and vegetable fruits dey available now very cheap so chop plenty fruits and vegetables and uh, we go see una again uh, life is for the living